mukomeze kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na kabiri mushobora kandi no kudusanga kuri interineti kuri wa esatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi mu kanya ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima turabagezaho buri wa gatatu ni ikiganiro tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha nk'uko rero mwabidusabye uyu munsi turabaganirira ku ndwara yitwa narcolepsy mu gifaransa imwe mu ndwara zituma umuntu ahora asinzira igihe icyo ari cyo cyose kandi atabasha guhagarika ibitotsi igihe bije ikaze mwese rero muri iki kiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi mukomeze rero kuryoherwa n'ibiganiro by'ijwi rya amerika inshuti zacu nongere mbaha ikaze kuri radiyo yanyu dukomeze gufatanyiriza hamwe kubungabunga amagara y'abantu turabashimira cyane kuba buri wa gatatu mwitabira iki kiganiro tunabashimira kandi kuba mutubwira icyo mutekereza ku biganiro byacu n'indwara mwifuza ko tubaganiriraho mu mwaka ushize ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani ijwi rya amerika ryabagejeho ikiganiro ku kibazo cyo kudasinzira cyangwa se gusinzira nabi nyuma mu kindi kiganiro muri isanga umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika yatugejeho icyifuzo icyo cyifuzo rero hamwe n'ibindi bibazo twagiye tubona by'abakunzi b'ijwi rya amerika nibyo twahereyeho tubategurira iki kiganiro twizere ko habatugejejeho mwese muri hafi ya radiyo yanyu kugira ngo mubone ibisubizo ku bibazo byanyu natwe kandi namwe abakurikiye radiyo ijwi rya amerika twizere ko uh, iki kiganiro muri buboneremo ibisubizo by'ibibazo abenshi mwifuza umutumirwa wacu ni muganga nindereye angelus ni umuhinga cyangwa se impuguke mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe avurira ku bitaro by'abasirikare biri mu kamenge mu burundi ni hopital militaire agakorera no ku kigo cnpk cyita ku bafite indwara zo mu mutwe kizwi ku izina kwa rojanti muganga rero angelus nindereye Ah, am- amahoro cyane kuri radiyo ijwi rya amerika tukwifurije ikaze
nje nanje ye mbanje rero ku- kwifuriza n'umwaka mushya muhire ni ubwa mbere tuganira ah, muri uno mwaka
yego nanjye ndawubifurije tubabereye umwaka mwiza ye umwaka w'amata n'ubuki rwose kuri twese yego Ye.
yego ngushimiye cyane rero uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika n'abanywanyi bayo nk'uko nari mbivuze mu kanya ah, muraza kudufasha gusubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Ah, ndabanza ariko ngaruke ku kibazo ah, cyangwa se icyifuzo cy'umwe mu banywanyi b'ijwi rya amerika watusabye ko mwagaruka mukongera mukabaganirira nagira ngo twongere twumve uko icyifuzo cyagitanze ejo bundi bwa kiganiro cyatambutse muganga atubwira indwara eh, ya- y'ibitotsi yo kubura ibitotsi kubura ibitotsi umuntu ntasinzire ibyo ntabwo ndabashije kuvuga ko byarananiye ariko noneho niba nyuma bose ubutaha azaze atubwire noneho n'indwara y'ibitotsi noneho maradiyo igisomeye iriya ndwara ujya kubona ukuntu umuntu yagendaga mu nzira mu gitondo yicaye hasi arasinziriye nk'amasaha nkanya ukuntu umuntu yahingaga ku manywa kandi yarayaryamye ukuntu ya- isuka yirambitse hasi arasinziriye izo abantu bageze kuri batanu bafite ibitotsi bimeze bityo A- a- akaba agenda mu muhanda agahagarara agasinzira neza cyane ndi umuntu wangu wari umucuruzi wacuruzaga ikarita yigendana Mm.
yahomejwe n'u- n'ubwo burwayi aho ageze akisinzirira bakamu- ba- bagapakurura imifuka bakayeza ejo gutyo ejo gutyo arinda ahomba iyo ndwara y'ibitotsi imurimo kandi nanjyewe yasinziriye niyo kuba bakirwa asinziriye yajya mu nama akicara hasi agasinzira ku buryo inama ishobora kurangira ba- bagenzi be batamukanguye akaba yahasigara ubu rero ni umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika ukunze kuduhamagara no kuduha ibitekerezo ndetse n'ibibazo mu biganiro byacu bitandukanye Ah, rubi michel nizere ko uri hafi ya radiyo yawe hanyuma ukaza gusobanukirwa n'ikibazo wari ufite cyerekeye gusinzira nabyita gusinzira nabi namwe rero murabyiyumviye bamwe mushobora kuba mwabyibukaga niba icyo gihe mwari kumwe na radiyo yanyu niba rero mutari mwabonye akanya icyo gihe cyo kudukurikira ntabwo twabibarenganyiriza icyangombwa ni uko muri kumwe na muganga nindereye angelos mwifuje ko yakongera kubaganirira muganga rero urabyiyumviye ko umukunzi w'ijwi rya amerika yifuje ko mwagaruka mukabaganirira mukabaha ibindi bisobanuro nk'uko rero uri umuhinga mu byerekeye indwara zo mu mutwe gusinzira imburagihe nk'uko uyu muntu ah, umunywanyi w'ijwi rya amerika yabibajije uko yabibonye kuri bariya bantu avuze Ah, byamuteye kwibaza nanjye byatumye nshakisha amakuru kuri iki kibazo nsanga bishobora kuba ari kimwe mu bibazo byo gusinzira bita mu cyongereza narcolepsy eh, cyangwa se mu gifaransa narcolepsy nshobora kuba nibeshye cyangwa se ah, nihenze nk'uko mwebwe mubivuga mu kirundi none nk'umuhinga mwatubwira ibi byo gusinzira mu buryo butunguranye atari igihe cyabyo byaba ari uburwayi byaba se ari ibintu bisanzwe byaba biza kubera ko umuntu yananiwe cyane ndashaka kuvuga yarushye muri make ubu ni uburwayi
Eh, nagomba gushimira uwo muntu yabagije icyo kibazo Eh, ku bisanzwe indwara zo mu mutwe nk'uko nari nabivuze na mbere ziri mu migwi itatu hariho kudasinzira ukabura ikiro hariho no gusinzira cyane ukarenza amasaha yikabije gusinzira ari nabyo yabajije ko hakabaho no gusinzira wongera uh, u- u- ushiramwo ibindi bintu bidakenewe nko gusinzira uvuga nko gusinzira uhekenya amenyo nko gusinzira eh, ugendagenda ugasanga wabyutse wagendagenda zose ni indwara ziri mu migwi rero itatu bityo ikibazo kiwe rero nibyo gusinzira cyane birengeje eh, bibaho kuvuga kurenza amasaha yategekanijwe gusinzira ni ukuvuga ko umuntu asinzira neza asinzira hagati y'amasaha atandatu yari umuntu akuze gushaka ku masaha cumi uvuga ugiye hejuru yayo uvuga ko ubu ko usinzira amasaha arengeje Eh, iyo ndwara rero uvuze iyo bita narcolepsy barayita kandi ngo mu gifaransa ngo syndrome de gerino ni indwara ifata eh, umuntu ikamutuma asinzira eh, birengeje ariko atari gusinzira itiro ryo mu ijoro ahubwo kuguma yisinzira ko ku murango kandi asa yaza yabyutse iyo tiro rero igufashe iyo ndwara nta nguvu ushobora gushyiramo ryo kuyirwanya ntushobora gushyiramo inguvu ngo ureke gusinzira utegerezwa gusinzira byanka bikunda mbere nawe wowe uhagaze urategereza gusinzira nawe ugira gute ngo uriko uragwana ngo ntigufate Mm. Ah, uwo Eh, mukunzi hakaba- w'ijwi hakaba n'ibindi rero bindi bifatanye n'iyo ndwara Mhm.
cyane cyane ikintu kijyanye no guca uta inguvu cyane cyane mu maguru Mhm.
gashobora no gutemba eh, gashobora no gutemba wari u- wari uhagaze kubera afite ingufu ziba zigenda zose mu maguru ntusubiye kumva ko ushobora kuguma uhagaze
ubwo se n- umuntu ahagaze akagwa ka- asi- kubera ko asinziriye yabitandukanya ate niba ni- ni- n'indwara n'indwara y'igitu- y'igicuri ituma umuntu yikubita hasi
Eh, ku ndwara y'igicuri do- iyo twita twebwe ino intandara intandara eh.
Eh, yo- eh, yo iyo umuntu arata ubwenge rwose kandi naho uca ugerageza kumubyura ntiyobyuka izo ntandaro zitaramuvako iyo kwikangura ntiyo- ntiyogaruka n'ubwenge ariko iyi ndwara rero bita na- na- narcolepsy iyo umuntu aciye gukangura ubwo nyine tubyuka ese ubwo amara nk'igihe kingana iki uko mwabibonye arasinzira akamara nk'igihe kingana iki biratandukana ku bantu
oya ni ukuvuga atawe umubyuye Mhm, yosinzira n'amasaha abiri agashika mhm.
mugabo kuri iyi ndwara rero iyo mubyuye umuntu ntatebayo aca- umubyeyi aca abyuka byo mu kuko umenya ni akantu kari kamukubise kandi adashobora ku- ku- ategerezwa ku- kugira cyangwa byakunda iyo rero o, umubyeyi acabyuka ubwo nyine nta- nta- nta- ntagorana Ye, u- arakanguka kandi ukabona ari nk'umuntu utari usinziriye cyangwa Abyutse, akanguka yego, ari ari mu nawe bindi ukaba bibazo ya- nawe yaba yari iminota nk'ibiri cyangwa amasegonda mirongo itatu cyangwa iminota itanu Mhm.
abyuka yumva ko aruhutse ubwo nyine Mm. ukabona Yego.
ko ari umuntu wakangutse
Eh, akagwa nk'umuntu nyine avuye mu itiro Mhm.
akangu- eh, arabyuka akabyara nk'umuntu ayikanguye nyine abyutse Eh, none se ubwo umuntu a- afite ubwo burwayi hanyuma agasinzira akagusinzira umuri iruhande ukamukangura Mm.
nta Mm.
ngaruka bishobora kugira kubera ko umukanguye umutunguye ku- nko ku bwonko nta ngaruka Mm.
bishobora kugira
oya uyu muntu ku bisanzwe naho tuvuga ko aba asinziriye Mm.
nta aja mu itiro ari itiro bita ah, sommeil paradoxal ni ukuvuga ni itiro mu bisanzwe riherekeza kwikangura
Mhm.
Eh, nicyo gituma kumubyura bitaheza ngo bimutere ingorane Eh, iryo tiro bita sommeil paradoxal niryo ritegura mu bisanzwe kwikangura ni na- ni naryo tiro mu bisanzwe umuntu arota arota aroteramwo hama akikangura akabyuka kumubyura rero muri icyo gihe muri iryo tiro biroroha Nge- none se ubu burwayi Yeah.
iyi narikolepsi cyangwa se eh, syndrome dogerino iravurwa ikaba yakira
iyi ndwara rero ingorane ihari ntivugwa ngo ikire Eh, ni ukuvuga ko umuntu ayirwaye ategereza gufata imiti nk'ubuzima bwe bwose Eh, iyo azi yuko ahantu aza kuja aja nko nko mu nama niyo aba azi ko ava aja nko mu ishuri kwigisha niyo aba azi ko ava aja nko ku ishuri kwiga nko kuri universite canke hehe ni byiza ko agenda yafashe umuti kuko ntashobora kumenya ryari biza kumufata kandi bimufashe ntashobora ku- kugira ku- guhava a- abirwanya ngo reka gusinzira nawe iyo reka arakora ikibazo bimushikiye biramushikiye ateza gusinzira Ye. reka noneho tujye ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika louis michel arahari aradutegereje Ah, louis michel uranyumva
ndakumva ndakumva uwo mubyeyi muraho muraho muraho neza
ndagira ngo rwose ishimwe ijwi rya amerika kuko ni- ni ku- ibyifuzo bya- by'abaryumva oditeri ba- ba- barabikurikiza rwose cyane ndagushimira kandi eugeni umunsi w'uruza na muganga rwose ibisobanuro mpaye biranyuze ariko hari akabazo kamwe ngira ngo mubaze Yego.
rero muganga iriya ndwara yo gusinzira umuntu agasinzira profondema mbega aho ntabwo bisha- umuntu ntabwo ashobora kugira icyo akaba yagenda nyirako akabazo mbaje nako ngaho ndashaka kuvuga agasinzira agapfa urakoze muganga urakoze egeni urakoze cyane louis michel muganga ah, angelos mwamu- mwabwira louis michel afite impungenge ko umuntu ashobora gusinzira akagendera ko
Eh, oya. iyo umuntu asinziriye hama aga- akagenda ko ntiyikangure agapfa Ehe.
ntaba yishwe n'itiro aba yishwe n'ikindi kintu yari arwaye ari nk'umuntu afite nk'indwara y'umutima ari nk'umuntu afite nk'i- eh, n'indwara y'umutima ugahagarara nko mu ijoro aryamye arashobora kubwira agasanga ya- ugasanga yapfuye atigeze asambagurika ko yari asinziriye mugabo nta tiro umuntu yoshobora gusinzira gushikaho imyica atakindi kintu yari arwaye kindi Mhm.
bizoshoboka Ye, Mm.
murakoze cyane reka twakire Yego.
noneho na gilbert gilbert uranyumva
Eh, ndakumva ye urahagana hehe ra- mu rwanda Mhm. ikibazo cyawe
Okay, ikibazo eh, sinarindi kuri radiyo ngo numve ikiganiro ko cyatangiye Mm.
uretse ko nyumvishijeho nyuma gatoya yego
Mm.
none none ikibazo wifuza kubaza muganga ni ikihe kuri iki kibazo cy'abantu basinzira ntibabashe kwikura mu mu bitotsi agasinzira igihe icyo ari cyo cyose yaba- ni- n'icyo yaba arimo gukora cyose yaba ahagaze yaba agenda yaba ah, ah, ah, ari mu bindi bikorwa bisanzwe nk'uko uriya mukunzi w'ijwi ry'amerika yatubwiraga umuntu wagendaga afite agakarito acuruza ariko bikamuviramo guhomba kubera ko yasinziraga igihe cyose bakamwiba wowe ikibazo ufite ni, ni wageza kuri muganga ni ikihe
numva buriya ari uburwayi ahubwo umuntu yagenda nyine akivuza bitararengerana hari
Mhm. wowe ntabwo Ah.
wabonye ntabwo wabonye basinzira mu gihe kitari cyo ngo ubu hari icyo wibazaho
Okay, hari igihe umuntu bimufataho nk'iminota itanu bi- byarangiza bikamurekura ariko agahita akira itiro nk'uko nyine babyita ariko ukabona arorohewe agakomeza imirimo ye
ye wagiye ubabona nawe ba- bameze gutyo
Oy, nanjye mu kanya byari byambayeho aho nari ndi mu kazi
ni ibintu bikunze kukubaho se cyangwa bibaye ubu ngubu
Eh, eh, nanjye bimba bimbaho ariko ngewe mbona nta kibazo kuko iyo bindekuye nkomeza akazi kanjye neza nkumva ndaruhutse okay bikubaho mu- ni- buretse gato wowe ubwo bikubaho yenda ushobora gufasha abandi ku- gusobanukirwa Eh, na muganga yenda agira icyo Mm.
yakwibariza iyo iyo bikubayeho ni ibintu byaje ryari ni ibintu uhorana hanyuma iyo bije bimara nk'igihe Bite- kingana iki Nge- ngewe bitewe n'akazi nkora mbona ari akazi benda guhera nka saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kugeza saa yine z'ijoro nkabifata ko ari nk'ibitotsi nyine by'akazi nkumva ko ari uko nta bundi burwayi bubiri byihishe inyuma
Eh, bijya- byatangiye urimo gukora ako kazi aho utangiriye gukora ako kazi Eh, ukamazeho igihe kingana iki- Eh.
kingana iki
ah, ni nk'amezi atatu nk'amezi atatu mbere yaho nta kibazo wari ufite
reka reka mbere yaho kuko ku manywa nabonaga umwanya wo kuryama nta kibazo itiro rigashira nyine ubwo wumva aho naburiye wa mwanya wo kuryama nibwo byaje bivuze ko ako gatotsi iryo tiro rigufata mm, nko nyuma ya saa sita cyangwa mu mugoroba ni nko mu masaha ki bigufata
saa saba rwose aho ngaho i- niho mbega kamfatira ariko mbona nta kibazo ngewe kanteye kuko iyo kandekuwe numva nduhutse Mhm. ariko usi- usinzira wicaye tuvuge uri ahantu ha- hatekanye nicaye mu ga- mu gatebe rwose nka- nka- nkasinziraho nk'utunota icumi nkumva bimereye sawa nta kibazo ntabwo urasinzira uhagaze cyangwa ugenda reka reka usinziriye uhagaze numva bya- umuntu yaba agiye gupfa ngira ngo
Ne- ne- bibaho rero kuri abo- kuri ubwo burwayi turimo tuvuga reka muganga aku- ab- ab- niba hari icyo yifuza kukubaza None kubaza tu- ntaragenda Eh, oya ube hafi n'ubundi ntaragenda, Mm.
nagira ngo nanjye mujye mu- mumpereze nomero zanjye ni kamirindi wa wundi ugira ikiganiro cyo gusuza ku cyumweru mu gitondo Mhm. Ura- ye turakumva urashaka kuzasuhuza muri dususuruke
Eh, muri dusuruke ndayikunda ni nabwo bwa mbere mumpamagaye nanjye eh, nari narabuze ukuntu mu- tuzajya tuvugana nibyo wahereye Eh.
wahereye ryari
ok nahereye kera nkiri mutoya numviye iradiyo ariko nkabura ukuntu nabaza nza kubaza umuhungu w'inshuti yanjye nari numvise yatanga inomero ndamubwira tuzazintangire Mm, bampamagare mhm.
ariko cyane cyane urumva ni kera cyane numvaga umunyamakuru bitaga frederic ntezikije nkunda ikizi
eh, nkundikije Mhm.
n'abitwa ba diane ni narahabe uriya we Ni- ni- ni mukunda nahabe.
kuri cyane Eh, ngo ni ngo ngo iki Eh.
Nu- ni uwa vuba ahubwo
niri ninahazwe Ni ninahazwe.
uwavuba ariko mukunda kuba inkunda kumwumva cyane nibyo ndamubwira ko umukunda Eh, eh, byahatari
nuko ubwo ye to- Nuko.
inomero Eh?
zawe ubwo turaziha tomasi
Eh, birananshimishije cyane kuba noneho wubashije ko ku- kutuvugisha kuko wari- niba wari warabyifuje koko ntikunde ariko rero birantangaje none se wazi- izo nomero zawe wazihaye uwo muntu ntiwigera wongera kugerageza kuziduha turabaha umwanya kuri facebook ngo muduhe nomero zanyu kuri whatsapp nuko naranabahamagaye ngewe n- sinari mbizi neza mumfashe mbwira uwo muntu ngo nimumpamagara arambwira ati nomero zanyu nti- ati sinzibona zimbwira amafaranga baranshiranye ndayoberwa none ufite agakaramu ngo ngwihe nomero yacu ya whatsapp
ah inomero yarazimpaye none urazifite nuko nuko okay guma hafi rero mbanze mbanze mpe muganga ijambo niyaba yagira iki- yifuza kugira icyo akubaza uh, aku- akubaze ha- imbere y'uko ugenda ihangane nta kibazo urabukoze rwose ye muganga Eh, muganga njeruse mwumvise ibyo Gilbert avuze ubwo rero Yego.
niba hari akabazo mwumva mwamubaza gashobora kuba kafasha abandi bakurikiye ikiganiro mwamubaza hanyuma tugakomeza Mm, nagomba kumubaza aravuze ko n'uyu munsi byamushikiye Eh, byoba ari ibintu bikunda kumushikira kenshi canke ni byabaye umunsi gusa kuko eh, gu- guhunyiza guhunyiza guhunyiza no ku- gusinzi kwisinzira ko ku murango yashobora kuva no ku zindi mvo nyinshi ati ingwara twavuze na cane cane kuba waryamye nabi mw'ijoro ri- ri- ri- riheze ukaba utarose ikiro uko bitegerezwa cyangwa ukaba wagiye ukangagurika umwanya muremure Eh, iyo ageze ku murango urashobora kugenda wisinzira ko wicaye ahantu ugasanga uriko urasinzira wari ukubwira ni ni iryo kiro waba wasinziriye neza nijoro riba ryaheze kuko aba bandi tugejeje kuvuga baba ari abantu mbere mu ijoro usanga basinziriye uko bitegerezwa mugabo ku murango bagaguma bisinziraho kandi bari ba- bagejeje kwiza amasaha yo gusinzira sinzi ko wewe byaba byavuye ko yoba yadasinziriye neza mu ijoro cyangwa ngira yoba arwaye imana tuba turavuga nyine Gilbert wamwumvise muganga ufite uh, u- u- uba wasinziriye bihagije cyangwa usinzira amasaha makeya musubiza ikibazo yakubajije.
Eh, bite- biterwa n'amasaha makeya umuntu aba yasinziriye mbona nta kindi kibazo kuko iyo amasaha umuntu yayamazeyo umuntu yumva nta kibazo usinzira angahe ko yatubwiye ko gusinzira hagati y'atandatu n'icumi ari byo byiza
Ah, guhera guhera saa yine n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'igice ubwo harimo amasaha angahe buriya si nkuwa agera muri atandatu ra buri buri munsi
Eh, buri munsi nyine bitewe n'akazi uba ukora Mhm. Na muganga mu- Eh, murumva ayo masaha asinzira bahagije abikoze nka buri munsi tutasinzira arahagije rwose kuko urumva kuva saa yine n'umunsi gushika saa kumi n'imwe na nusu ni nk'amasaha indwi Mhm.
Eh, ni amasaha akwiye neza ku muntu akuze Mm.
aho amaze kurenza imyaka cumi n'itandatu no nk'amasaha aba akwiye kuri we Ye. Gilbert rero ubwo um, ikibazo cyawe ni ikibazo cyiza- ki- cyaje vuba ahangaha nk'uko wabivuze kandi ntabwo ari ibintu biza buri munsi
Ah, ni ikibazo kije vuba ariko ntabwo biba buri munsi biba rimwe na rimwe nyine iyo nicaye nabuze icyo nkora nyine ntuje nibwo biza ariko iyo ndi mu kazi ndi muri muvuma nzenguruka ntabwo bimfata nyine Ye, urakoze cyane ubwo birasanzwe Ura- u- u- ukomeze Urakoze Ye, nawe.
turakwishimiye kandi kukwakira kuri radiyo ijwi rya amerika ubwo ujye uba hafi buri munsi nomero zawe ujye uziduha tujye tuguhamagara nawe ni radiyo yanyu Eh, mu- eh, mugize neza ubansuhurize ba kamirindi bose sawa ndabasuhuza twakire na jean long jean long uranyumva
mwiriwe neza mwiriwe uri hehe ndakumva ndakumva Yego, urahagana hehe?
kwita ku mukuyi kumukuye okay ikibazo cyawe noneho usibye ko nanjye icyo kibazo najyaga nkigira mu minsi yashize Mm.
ariko mbere y'uko wenda navuga uko byagendaga ariko mbana ngira icyo nibariza umutumire Mm.
namubaza ni se iyo ndwara yabiterwa na virusi se cyangwa yaba yandura noneho ikindi kintu namubaza Mhm.
ese iyo ndwara yaba itandukaniye hehe no gusinzira bisanzwe se cyangwa byo gusinzira by'umunaniro Mhm.
noneho ikindi wenda navuga ukuntu ngewe byagendaga mu gihe wenda nari ndi mu ishuri kuva pirimeri na segonderi Mhm.
nanjye najyaga ngira icyo kibazo cyo gusinzira cyane cyane naba ndi mu ishuri no mu rugo Mm.
Eh, nawe ndi mu ishuri nka mwarimu arimo yigisha byaba mu gitondo byaba se na nyuma ya saa sita ugasanga ndimo ndasinzira
hanyuma byaze kurangira ni ukuvuga ngo noneho ubwo ngubwo iyo nagiraga gutyo iyo nko- iyo umuntu yankanguraga yankoraho nakicura Mm.
nagiraga ikibazo cyo kuzengera nkumva ngiye kwikubita hasi
Mhm.
Eh, ariko noneho nyuma aho mviriye ku ishuri byaje kugenda bishyira gake gake gake gake ubu ngubu ntabwo ni- nigeze kuba nongera gukunda kubibona ntabwo bikunda kuza cyane
Ye. wasinziraga mu ishuri ugasinzira n'ahandi aho ariho hose ubundi wabaga wageze amasaha ahagije yo gusinzira ni ukuvuga ngo ukuntu byagendaga Mm.
nijoro nararyamaga nkasinzira bihagije kuko nabonaga igihe cyo gusinzira nta kazi kenshi nabaga nakoze mvuga ngo kantindije kuryama Mhm.
noneho nagera no mu ishuri nkatangira gusinzira ese nasohoka hanze ngiye nko muri bureke ugasanga nicaye ahantu ndahasinziriye ukumva ni- noneho nkabona ari ibintu bigoye cyane Mhm. ariko ubu ntibikiza ubu ntabwo bikiza cyane ni rimwe na rimwe Mm.
Eh, rimwe na rimwe bikaza nka nyuma ya saa sita cyangwa igihe icyo ari cyo cyose bishobora kuza igihe cyose bishobora kuza ariko biza nk'iyo nicaye nta kintu ndimo nkora Mhm.
eh, okay urakoze cyane
sawa namwe murakoze uwiteka biteho nawe nawe muganga jean longue mwumvise ibibazo bye
eee namwumvise Mm.
ahubwo ngomba kumushimira cyane kubona abagize ikibazo cy'ibitera iyo ndwara Mhm.
Eh, ku bisanzwe umuntu afite iyo ndwara aba afite eh, ingorane ku ku gace eh, k'umu- ah, ku- ku gace k'umu- k'ubwonko hari ubuntu bwu- bu- buri mu bwonko aba afise duke Eh, tubita nk'amasustanse cyangwa amaporoteyine aba ari mu mutwe aba afise duke eh, turabye eh, nuzeya iba iri normale inuzeya biba Igipimo.
bikenewe Mhm.
kugira ngo umuntu a- abe ari normal ni ukuvuga rero ako kantu kitwa hypocretine Mhm.
ako kantu kitwa hypocretine rero niko gatuma umuntu gafasha umuntu kuguma akanuye kuguma ari eveye nko ku murango aho umuntu aguma abona aguma akanura akaguma akora akagenda akagaruka ni ako kantu kitwa hypocretine kari mu bwonko umuntu rero arwaye iyo ndwara twavuze na kolepsi cyangwa se syndrome du gerino aba afise iyo ngorane aba afise duke mu mubiri wiwe Mhm.
ubwonko bwiwe Eh, bigaca bituma rero adashobora eh, ku- gushobora ku- kumara umwanya mu- ku- umunsi wose atari ko arisinzirira ako kantu rero ka ka hypocrite duje kuvuga koba kava ku bijyanye abantu bashobora kuba bavuka bameze uko donc to twakwita genetique canke abandi kubera bagize nka accident umuntu agaturaho umutwe hasi bishobora kwandurukiramwo ko ako kantu kagabanuka cyangwa imbere nawe abantu bagira nk'ama infection ama meningite ibiki bashobora kwandurukiramwo ako kantu kari mu mu- mu bwonko bw'umuntu kagabanuka bikamutuma rero gusinzira bica bimugora mbere hariho n'izindi ndwara bavuga eh, zishobora kubitera hari indwara bita eh, mu gifaransa arthrite- arthrite rheumatoide nayo ni- yashobora rheumatoid- yashobora gutera nayo ni ako kantu kugabanuka kwako kantu ga- ga- ga- gafasha umuntu kuguma ari abona kuguma ari concentre kuguma ari eh, vigilance donc aguma ari akanuye yongera yumva ibiri impande n'ibiri n'ibivugwa cyangwa i- ibintu bi aho ku- kugumana kuguma ari kumwe n'abandi ntasinzire ngo ntasubire kubumva Eh, ntibi- yaba byandura se nk'uko abibaza
sa arabajije ngo yaba yandura manza muvuga Oya.
kwandukira oya iyi ndwara ntiyandukira na gato nta nta kuntu yo kwandukira kuko akaba ari akantu wowe wisangije wowe wenyine ubuze ari dufite eh, eh, bidakwiye muri wewe ariko nta muntu ushobora kubihereza ngo ngo aragura mwanduje ari indwara ya wewe wenyine Mm, mwari muvuze ngo genetike bivuze ko nka- hari nk'abantu bo mu muryango umwe bishobora kubaho
ego hari akantu bita mutation mutation genetique ka- gatuma gene z'umuntu cyangwa abantu bari muri nka famiye imwe zihindaguza zigafata iyindi ntumbero Iyi- ko rero zahindaguritse bigaca bituma icyo ako gace navuze kitwa hypocretine bataba bagishobora kuga kuga eh, kukaronka bikwiriye mu bwonko bwabo
Ye, jean longue rero yari arimo anabaza anavuga ko asobanura uko byamugendekeye cyangwa se uko byamugendekeraga ubu ngubu nubwo byagabanutse ariko avuga ko Mm.
iyo bamukanguraga ubundi mu- mbere twari twabonye ko umuntu umukanguye ahita yongera agakomeza nk'aho rwose yakangutse eh, itiro ryashize jean longue we aka- Mhm.
yavuze ko yagiraga ibibazo byo ku- gu- kugira isereri mu mutwe
Mm.
Mm. Des- Eh, des nta wundi vertiges.
se- avuze ko aca agira isereri mu mutwe Mm.
eh, cyangwa akumva mbere yo natemba hariho muri iyi ndwara twavuze iyi- iyi- em, iyi narkolepsi hariho ibintu kenshi bijyana n'iyo ndwara nyine iyo narkolepsi ibyo nabyo ibintu bishika bitatu bindi Mhm.
umuntu ata inguvu
yego ati inguvu zo mu mubiri ugaca umenga yotemba no gutemba mbere ushaka gushaka agatemba ibyo rero iyo bishyitse ni ukuvuga ko umuntu aba afise iyo narcolepsy iteranije n'akandi kantu kitwa cataplex gatemba hariho rero nibaza ko ari ko byamushyiga byaba byari nk'ibyo mugasinzi neza ko uwo muntu yoba arwaye iyi ndwara cyangwa yoba bwa n'ubu nimba bibandaye bimufata nibaza ko ari iyo ndwara na nyine afise hama ikindi nacyo gishobora kujyana n'iyo ndwara ni ibintu bijyanye no kuba iyo ndwara igufashe umeze nk'uwikanguye kandi wamaze kubona ko ukanura n'ubwo utangura kubona ibintu abandi bantu batabona mu gifaransa twabyita ama arisinasiyo ipino pinagogike ubibona kandi ubona kandi wikanguye muri ukaba ubona ibintu bindi atari ibiri ko biraboneka hamwe n'abandi abandi bantu batari barabona abantu kandi barwaye iyo ndwara aragira ikintu bita pararizi bisomeye hajya umuntu akaryama cyane cyane hajya agiye kuryama hajya gitangura kujya kumera nk'uryamye hamwe uza kumubyura bikanga kwava hasi ukamenya amaguru yabaye pararize amaboko ntaduze ntagire ikibazo ukamenya n'umuntu aryamye ngaho nyine yameze nk'uwapfuye mugabo inyuma yaho bikajya bihera ibyo rero ni akantu kaba kerekana ko wewe uba ufise kenshi n'iyo ndwara nubwo ushobora gusanga iyo ndwara igufata rimwe kuko si indwara ifata abantu iminsi yose ku murango kuko ushobora kumara n'ukwezi utarwaye bikafasha kumara n'indwi zibiri n'amezi atatu agahera atanu ari mu rwaye ibyo bintu hanyuma bigasa bikagaruka
none se ubwo hari ukuntu umuntu yabisuzumisha kwa muganga nk'ubwo jean longue yari avuze ko byamubagaho ku ishuri ariko ko ubu byagabanutse noneho ubu hari ikintu yakora kugira ngo ajye nko kwa muganga bamenye niba ariyo ndwara arwaye
sinibaza ko ino mu bihugu byacu by'ino twabishobora kubipima ariko hari igipimo bakoresha icyo cyitwa mu gifaransa tesite militipe de latanse dandomisema bafata umuntu bakamushyira ahantu bakamusaba kuza aramera nk'usinzira nka bon nk'udusiyesite akagira siyesite bakamubyura bakaba bakamureka basaba bakamuha umwanya wo gusinzira gatoya bakamubyura bakagira kenshi aho hose agiye kuryama baca bamupima icyo gipimo cyo mu mutwe cyitwa eeje electroencephalogaramu bakaraba n'ukungene amanzu ze yiwe ibone zimaze ikubita iyo agiye gusinzira ni ukuvuga iyo babona ko uwo muntu ushobora kuba bamuhaye umwanya wo kumera nk'usinziriye imboni ziba zikubita cyane nk'ugiye gusinzira bya tiro ababyeyi yitwa someri paradoxal biba byerekana ko uwo muntu afise iyo ndwara bita marabidojerino cyangwa narcolepsy urumva rero ni igipimo gishoboka mugabo gishobora kuba kigoye ikindi gipimo nacyo gishoboka ni kumuvoma umuntu amazi yo mu bwongo mu rutirigongo niko tuvuga mu kinyarwanda korone vertebrale
mu ruti rw'umugongo bakaboneramo amazi amazi bita likide sefalorashije bagapimamwo agenda babwiye iyo hipokeretine bakaraba rero doze yayo basanze idashyikira normal iyo egizije ku muntu bakabona mu kuvuga ko uyu muntu arwaye iyo ndwara
ijwi rya amerika birahari birashoboka mugabo tunaza kwinongera bigoye ahandi biraba ego twibutse abatwumva rero ko ari radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyerekeye amagara y'abantu reka dusubire ku murongo wa telefone twakire david david uranyumva ndakumva neza ijani urahagana hehe
ni kigali umujyi wa kigali yego ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye nabazaga muganga angelusi nabonye izina ry'indwara rifite inyitongo ya narcolepsy hakaba hari imiti ikoreshwa bita amanarikotike mu kiganga kuko nanjye ndafite intoki mu byo kuvura ni ubuforomo mu mwuga wanjye usanzwe none iyo narcolepsy yaba ifitanye isano n'ikoreshwa rya hato na hato y'ibyo bita amanarikotike warabyumva nk'umuganga icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri hari isazi kera bitaga tetse yari iri ahantu mu karere ka bugesera hano mu rwanda ese nta sano iyo sazi yateraga ibitotsi bya hato na hato yari ifitanye n'ubwo burwayi bwa narcolepsy ikibazo cya nyir'ibyo ngibyo urakoze cyane davide Eh, muganga angelose mumusubize
yego arakoze Eh, nagomba kubwira ko iyo iyo miti cyangwa se eh, ibyo bintu bakoresha kwa muganga bakoresha kwa muganga eh, ataho bihuriye na gato n'iyo ndwara ntaho bihuriye na gato gusa ni uko eh, iyo miti avuze nayo myinshi muri yo ishobora gutuma umuntu asinzira ngira ngo abahinga bagombye rero gufatiraho gusa eh, kugira ngo ba- batore iryo zina nayo ubundi ni- ni- ni indwara iri ukwayo ataho ihuriye n'iyo miti iyo ntibitewe n'iyo miti mugabo iyo miti nayo irimo mu miti ishobora gutuma umuntu asinzira ngira abasho- bagombye gusa gufatira ko kugira ngo bashobore gutora iyo zina ry'iyo ndwara n'ahandi nta na hamwe bihuriye Ye, iyo hanyuma sanze ku bijyanye n'indwara yindi avuze yaterwa n'agasazi n'ubu iracyariho Mhm.
bita la maladie du sommeil Mhm.
yaterwa n'agasazi kitwa mushitetse Mucitse, yego
eh, bavuga ko iyo ndwara ikiriho nta hantu hamwe bihuriye nya- n'iyo- n'i- n'ibyo bya narukolepsi kubera iyo ndwara yafata umuntu kandi izo gusinzira byaba birimwo mugabo impande yo gusinzira cyane hariho ibindi bi- eh, eh, ibindi bimenyetso umurwayi eh, yerekana bashobora gupima bakabona cyangwa ikibanza umurwayi akababwira ati meze uku meze uku mewe n'uku hari cyangwa n'ikintu cya cyo kubwira inguvu nke gushikaho usanga basinziriye ariko umuntu arwaye indwara ya narikolepsi bimuvuye ko n'umuntu akomeye cyo kumwe n'abandi bantu bose nta kindi kintu na kimwe aba arwaye kandi si indwara uvuga ko izohava yica umuntu kiretse afashwe ahita atwara nk'umuduga akaca awutembagaza aho birumvikana ko acagira agisida agahorera Mm.
ariko eh, iyo bita maladie du sommeil yaterwa n'iyo ntuze yako gakoko kitwa mushitetse ni indwara yica ifasha umuntu aragira igihe agashika ku ku ntuze ya nyuma agahwera iyo atavuwe urumva nta namwe bihuriye murakoze ye murakoze cyane twakire frederico urahagana mwiriwe
mu gisagara cya bujumbura ye ikibazo cyawe
akabazo genda mbaza n'akabazo kamwe gusa hoba hariho uburyo bwo kungena umuntu iyo ndwara yoshobora kuyi- kuyi- kuyirinda hanyuma kandi akabazo kagira kabiri nashaka kukabaza wewe eveni mukankunzi ntabwo kari akabazo kere- kari Kerekeye.
akabazo kerekeye kugura iyo radiyo yanyu kubera twari twumvise urwego senese rwari rwabahaye ikiringo cy'amezi atandatu hama tukaba tubona yararebye tukaba tubona batarabugururira ubwo nta zindi mvo zoba zari zihishije inyuma kugira babugariye kubera mwavuga ukuri atari umuhengamiye kuko turiko dufatiye nk'uko iki kiganiro cy'amagara y'abantu uri kuraba nk'aha mu gihugu cyacu kuko rero abantu benshi batashoboye kwiga cyari ikiganiro cyafasha abantu benshi rwose bagashobora kumenya ukungene batahura ibintu by'indwara n'ukungene bashobora kuzirinda urumva twashaka yuko mwogerageza mukaraba ukungene muvugana na leta y'uburundi igaciro ikabugururira kuko bya biganiro mwatanga byafasha abantu benshi bo muri kino gihugu cyacu cy'uburundi nk'ubu turatumiye cyane kubona tutagicu cyumvizaho ibiganiro byanyu murakoze imana ibahere turagiye n'umwaka mushya ni mwaka mushya muhire nawe federico um, mbabarire se ndimo guha igisubizo ki- gitomoye cyangwa se cyiza nk'uko ubyifuza Na- na- turacyategereje izo negosiyasiyo cyangwa se kuvugana n'ababishinzwe biracyakorwa ubwo turategereje natwe twifuza ko bya- bafungura natwe tugakomeza ku- kubagezaho nyine ibiganiro byadushimisha mubashije gukurikira nk'uko wabivugaga amagara y'abantu tukabasha kuyabungabungira hamwe tugasangira ibitekerezo n'inama mu biganiro byacu bitandukanye turategereje rero
mugabo ni uko ikidutangaza ni uko bari bavuze ngo babaha igihano cy'amezi atandatu hanyuma agaca arenga impamvu bakaguma bitwaza ngo babahoye patirike tukaba tuzi yuko umuntu yagirizwa n'icyaha abakiri umwera atara- ese nayo itaramwagiriza icyaha abakiri uwera ngo babahora ngo patirike muri patirike niwe atuma igihugu cyose tutumviriza amakuru erega haduhumba ibintu byinshi cyane atari nka twebwe bamwe bamwe bumva uwo imana iba yagurizagiye ukaronka akagatifuni ka watsapu ugashoboka ukaronka amakuru yanyu si bose ubu bayaronka urumva mugabo urumva nta kundi mugomba badufatiye mu kimugongo umva twe- twabatera intege gusa kuko mwari mwagerageje gukura igihugu mu kaga nko ku- guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mwaragerageje gukura igihugu mu kaga kubera ayo makuru mwaguma mutanga mwaragerageje gufasha igihugu cyanyu nta murumva abantu babugariye n'ukuri bara- baragize nawe urumva nta kintu cyiza bazaniye igihugu urumva ni uku- sinzi ni umukuru ndayivuga murakoze murakoze murakoze urakoze rwose nawe ubwo ni ukudukorera ubuvugizi nk'uko ubibona uravuga ko abanyagihugu ari bahahombera ubwo rero ni ukudukorera ubuvugizi hanyuma bikazatungana
turagerageza mugabo nuko tuvuga ntitwumvigwe turagerageza ubuma gutera akamu mugabo ntitwumvigwa bazagera aho babumve buriya
yego Eh, urakoze cyane.
nawe gusenga imana yonyine imana yo mu ijoro niyo izobikora
sawa urakoze cyane
yego murakoze Eh, hanyuma muganga reka nawe mubahe umwanya musubize ikibazo cya federico
Eh, Federico yarabajije avuga ko eh, abaza icyo umuntu yokora kugira ngo yikingire iyo ndwara Mm, Eh, nagomba kumubwira ko ata kintu na kimwe umuntu ashobora gukira gukora kugira yikingire iyo ndwara iyo uyirwaye eh, nta kintu na kimwe kiba iyo utarayirwara ntuvuga ngo kugira sinzi ndayirware ntugira ibi bikunda ahubwo gusa rero iyo wamaze kuyirwara niho eh, biba bikenewe ko ugira icyo u- ugize kugira ngo ushobore kugerageza kubaho neza nk'abandi ntuzuragize izo ngorane zo kuguma ugenda urisezera ko mu nzira hariho cyane cyane turabya ibintu bijyanye n'imiti imiti hari imiti abantu bashobora gufata kuvuga ugasanga iyo wibaza ko uhava uronka ibintu ukora bigusaba kwicara ahantu uri umwe cyangwa bigusaba kwicara uri kumwe n'abandi mugabo nko mu manama nko mu mu ishuri nko mu nuzeya eh, nk'ahantu ubona ko ushobora gusinzira ko hatazoba hari nka nk'abantu mugabo nawe waba hari ibyo bifuza ko ko birwara mu gihe uyirwaye iyo ndwara ntibifuza kuza gusinzira ariko mfasha ako kanini ni umuti hari umuti nk'aha eh, nuzwi no tudashobora kuwuronka tudakunda kuwuronka witwa modafinil mm, uyu urafasha ariko ino imiti irahari dushobora guha abantu nk'umuti witwa ah, anafranil mhm.
nawe ndashobora gufasha umuntu umuhaye mu gatondo bikamutuma yirirwa ari eveye nubwo biba arwaye iyo ndwara Eh, hakaba n'iyindi miti rero dushobora guha abantu eh, ni imiti y'umugwi w'imiti ivura ama- indwara zi- bita depression Eh, ni anafarini ni mu mbere yimeje kuvuga hakaba n'undi muti dushobora gutanga ino dufise witwa feroxetine nawe urashobora gutuma umuntu yirirwa ari ameze neza atariko agenda arisinzirira ko mu nzira hanyuma ibi bijyanye no kudasinzira neza eh, hari aho kenshi biba bivuye ko iyo atari iyo ndwara tugurije kuvuga gashobora kuva no ku bindi ugasanga ni kubera mu gihe bataryama neza ahantu hari abantu bari kuryama neza mu ijoro icyo bita hygiene gisomeye bakaryama neza bikwiye amasaha akwiye hanyuma icyo iyo umaze kugira iyi ndwara ikintu cya mbere uza urindi- uririnda ni ibintu bijyanye no gutwara umuduga umwanya muremure kandi cyane cyane uri nk'umuntu umwe ukaduka ufata nk'ibirometero nka mirongo itandatu mirongo ingahe kandi uri umwe urashobora gusanga iyo ndwara igufashe eh, uriko uragenda hanyuma ugasanga utanga kutabona neza iyo uja hama kandi kumusinzira kandi umuduga uriko uragenda icyo ni ikintu gikomeye cyane umuntu bogerageza bakagira hanyuma hari n'ibindi bintu uyu muntu yogira n'ibintu bijyanye no ku kazi eh, ukama eh, ukagerageza gukora no, nuko atari wowe uba wiha akazi mugabo umuntu yose gukora akazi ataza kuronka umwanya munini wo kuba ari wenyine yicaye ahantu nko ku Mhm.
mashini kuri Mhm.
eh, ordinatere kuko benshi agiye kuri ordinatere nta n'umwe- nta n'iminota itatu ihera indwara itamufashe Mhm.
akoze Yewe. reka twakire na laurent uranyumva ndabumva ndabumva ye urahagana he mu karere ka kirehe umurenge wa musaza ye ikibazo
iyo nashaka kwibariza muganga Mm.
iyo ndwara se ko numva ari ari itera ibitotsi nk'umuntu yaba kugira ngo yaba asinzira amasaha angahe kugira ngo bigaragaze ko iyo- iyo ndwara yaba arwaye
uravuga ikindi nacyo amara igihe kingana icyo asinziriye nka- nk'amasaha nyine umuntu yasinzira Mm.
a- akamenya yuko iyo iyo iyo ndwara yaba ayirwaye
ariko ni akanya gatoya ariko umuntu asinzira kubera ko ni ku manywa igihe atagombaga gusinzira agatotsi kakamutwara
Eh, akandi kabaza ko nakubaza yuko baba bafite imiti yaba ivura iyo ndwara Eh, yari amaze kubivuga Wa- wabyumvise imiti yari amaze kuvuga uduti umuntu ashobora gufata nka mu gitondo kugira ngo gatume yirirwa adasinzira ntabwo nabyumvise na- ntabwo nari- ntabwo kuri radiyo narabuze amariza Eh, reka gu- Eh.
re- ntacyo reka gusubiremo muri makeya hari uwari ubajije joseph warubajije ibyo aha.
kwirinda muganga
icyo kibazo akabazo ka mbere yabajije avuga ati mbega umuntu yomenya yomenya ko arwaye iyo ndwara asinzira amasaha angana gute ubusanzwe umuntu arwaye iyi ndwara mu bisanzwe asinzira neza nk'abandi bose ntanarenza n'amasaha yo gusinzira abyuka cumi n'abandi ingorane rero agira azigira ku murango biranka ko amara umunsi arisinzira apfa kuronka ahantu yicara apfa kuronka ahantu aba abumenga ari umwe apfa ku kuba yicaye ahantu ubwo nyine aratangwa kubisinzira ko akabyurwa n'uko abantu bahita ati mbe kuryamye ngaho byagenze gute byo kugenda urumva nta ngorane zo gusinzira se zo mu ijoro afite ingorane gusa z'uko agenda arisinzira ko ku murango habona hanyuma kujyanye n'imiti navuze umuti witwa modafinire bashobora guha umuntu hari ubwo tutabura nka twebwe ino sinzi hanyuma n'indi miti rero iri mu mugwi w'imiti ivura indwara zo mu mutwe twita ama depression kirundi kiranjanye simbatubitse neza iyo miti nk'umuti twita anafuramine cyangwa uwo muti twita fiyoxetine iyo miti n'iyindi bita ngira deroxate zahandi zose zirashobora gufasha ni imiti ijyanye no kuvura indwara zo mu mutwe zindi amadepresiyo iyo depresiyo mu kinyarwanda bavuga ko ari indwara zituma umuntu yigunga
yego ni
yego reka twakire na joseph telefone yari icitse joseph wagarutse ku murongo ikibazo cyawe
ntabyumvishe ikibazo ushaka kubaza muganga hari uburyo avuze ngo iyo miti igenda ikora cyangwa iyo ndwara ikora ariko mfite ikibazo cy'umwana wagiye kwa muganga mu gihe cyangwa dukorana bamubwira ko ngo ari ikibazo cy'umutima w'ubwonko kandi mu biganiro dogiteri nkuzi numva avuga ntabwo yiba bamuritse mu bwonko bageze bamuha imiti arayinywa ariko nyuma yo kuyinywa ageraho n'ubundi agasinzira iyo mwicaranye muri ku kazi mushobora kuba uzi ko muri kumwe cyangwa muri ari muri tagisi ariko nyuma y'iminota runaka agasinzira nibaza ko nta nigeze yumva avuga imitsi yo mu bwonko babona umuti nimba iba yasinziriye sinzi ukuntu bayaguzemo ariko nkamubaza biterwa n'imitsi n'imikorere y'imitsi cyangwa ni indwara ifata kuri iyo mitsi yo ku bwonko ntikirashaka kumubaza urakoze cyane muganga angelosi uyu mukunzi w'ijwi rya amerika joseph hagarutse kuri iki kibazo yibaza niba hari imitsi mwigeze kuvuga ya nsozabwenge mwamubwira isano byaba bifitanye n'iriya ipokritine mwarimu urimo muvuga mu bwonko
yego urumva bakwishyura ko mu mutwe umutwe ubwonko burakora ariko iyo bukora buhanahana buhanahana inkuru ibiki iyo uvuze ukumva iyo umuntu avuze ukumva cyangwa ukaraba ikintu urashobora kumenya iki ni iki iki ni iki iki ni iki aho ni ubwonko buba bukora burafise rero utuntu turimo turi mu bwonko imbere dutuma izo nkuru cyangwa ibyo bintu ushaka kubona cyangwa ibyo bintu wumvise ushobora kumenya ibyo ari byo niyo kimwe n'utwo dutuma usinzira utuntu turi mu mutwe dutuma umuntu ashobora kuguma akanura dufate iyo umuntu ataradufite utwo tuntu aba agenda asinziriye umwanya wose kuko nitwo dutuma ushobora kumara umwanya ubona utwo rero ni ibyo nyine dukorana n'ibintu twita amanerone biri mu mutwe ni ubwo butsi buto buto nsozabwenge buri mu bwonko imbere butuma umuntu ushobora ku ibice biri mu ushobora guhanahana inkuru kugira ngo umuntu amenye nk'ikintu kize kubaze ubonye nka ubonye nk'igikoko nk'inka kugira umenye ko ari inka kuvuga ko wabibonye ariko mu bwonko bice bihanahana hanyuma hakabaho igice gishinzwe kumenya bati iyo ni inka hanyuma bikaza kuko bashobora kurwara indwara yo mu mutwe bikagera ko ubona ikintu ntukikibuka ntukimenya ingene cyitwa kandi kera wari ubizi no ko ubwo muntu bushinzwe guhanahana izo nkuru buba bwagwanya kimwe no gusinzira rero bifatiye kuri utwo tuntu twose tuneroni utwo tuntu twose ducamo nk'iyo hipokiritine bigendera muri utwo nyine hama igatuma umuntu aguma ari eveye kuvuga byose bifatiye kuri utwo dutsi duto duto nsozabwenge bita amanerone mu mutwe
murakoze namwe radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twakire na thomas thomas uri hehe
ibujumbura ikibazo cyawe
ibyo nagomba kubaza ku kibazo kijyanye n'indwara y'itiro nk'uko babivuze ariko rero hakaba hariho n'indwara ishikira umuntu niyo ariko arakora ikintu ahagaze nk'iminota itanu agaca asinzira none iyo ndwara bivugwa gute cyangwa ifitaniyeho isano n'igihe uhura nk'umuntu aryamye mu ijoro ashobora kugira ikibazo byinshi cyane akagera n'aho wajya mu gitondo agisinziriye ukibaza icyo ari cyo wamuhamagara no mu ijoro ntashobore kubyuka akagira itiro ryinshi rero biba bifitaniye isano ku buryo umuntu bavuga ati umuntu afite itiro ryinshi birashobora kubyamuviramo ko bishyika no kumuranga agasinzira ahagaze cyangwa atatuntu ariko arakora agace agomba gusinzira ikibazo cyose cyari icyo urakoze cyane muganga angelos
ibi ikibazo abajije mu bisanzwe gusinzira kwisinzira ko basinzira cyane nabibabwiye biri mu ndwara ni indwara ni ubwoko bw'indwara nyinshi twako turasigura rero ni imwe muri zo iyo bita malaridogerino cyangwa narikolepsi umuntu ashobora icyo uvuze ubwa nyuma cy'uko umuntu ashobora gusinzira akaryama mu gatondo bitanga ko abyuka ukamenya ntiyigeze anasinzira ahubwo ukamenya ngo wandanye yiryamira ugasanga umuntu aryamye nka saa tatu y'ijoro ageze saa munani akiryamye kandi acumva ko afite itiro iyo ntaho bihuriye n'indwara tuba turavuga iyo ishobora kuba ari indwara bita iperisomni paradokisale ni gusinzira cyane ukarondera icyo byavuye ko umuntu akakibura kandi ukamenya uguma wumva ko urusha ushobora no gusinzira cyane kubera urwaye indwara bita depresiyo winjiye muri depresiyo hariho abaje muri iyo depresiyo bagaca bagura ikiro ryinshi agashobora kwirirwa aryamye yarajyana ijoro ryose agashobora akaryama n'umurango gushika nka saa isaha y'indwi agisinziriye yongera yikangura bwabo byanga ko abyuka agashobora agasinzira kandi iki nacyo bishobora kuva ko urashobora gusanga umuntu akagwara iyindi ndwara tutavuze ngaha yitwa maradido kereyini revini iyo ndwara la maradido kereyini revini osandome do kereyini revini ni indwara nayo ituma umuntu asinzira cyane kandi hoho rero bigafata iminsi nk'itatu ine cyangwa itanu cyangwa indwi yose usinzira ugasinzira amasaha arenga cumi ugasanga usinzira nk'amasaha cumi n'atanu wihenze ukihata ukapfa kubyuka kubera ko wumva atakundi wifuza kujya ku kazi upfa kwinjira mu muduga ubwo nyine watanga gusinzira upfa kwinjira mu biro ubwo nyine watanga gusinzira gushika iyo ndwara ukajya uyigumana nk'indwi zibiri igacihera ugaca umenya nta n'isigaye kiba ugaca ukira urumva rero kudasinzira kandi gusinzira cyane bishobora kuva ku bintu byinshi iyi ndwara twavuze uwo munsi bita maradi dogerino sendome dogerino narikolepsi ni imwe muri zo iyi rero ikiyerekana cyane si ugusinzira cyane ugaherayo mu gatondo oya urabyuka nk'abandi bantu bose ukaryama amasaha akwiye hagati y'atandatu na cumi mugabo ku murango ukagenda wisinzirira ko umwanya uwo ari wo wose ntumenya aho itero rigufatira kandi ikintu gikomeye cyane muri iyi ndwara ni uko itero ririnze rigufata nta nguvu na zimwe ushobora gukoresha kuri ubyange uteza gusinzira bapfa umusinzira n'iminota ibiri cyangwa itatu hama ubone kwikangura
ni radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho turimo kuganira ku ndwara ya narikolepsi tuvugana na muganga impuguke mu by'indwara kuvura indwara zo mu mutwe akaba ari angelus dr angelus nindere akorera ku bitaro byo mu kamenge ni opitari militaire agakorera no ku kigo CNPK cyita ku bafite indwara zo mu mutwe kizwi nka kwa Rojanti dusubire ku murongo wa telefone twakire ari turi kumwe
turi kumwe cyane nuko urahagana hehe
mperereye mu rwanda mu karere ka gasabo umurenge wa kacyiru yego ikibazo cyawe
ikibazo nshaka kubaza iyo nzobere iyo ndwara ntabwo nakurikiye cyane ikiganiro iyo ndwara iterwa n'iki ese ni gute umuntu ashobora kuyirinda ese ubuvuzi bwayo buraboneka bworoheye buri wese muri make nicyo nshaka gusobanukirwa
ikiganiro cyagucitse ko hari byinshi cyane yasobanuye ariko ubwo muri make yarakubwira ariko wacitswe kuko yavuze uko umuntu aba ameze yavuze uburyo umuntu ashobora kubona imiti yo kuyivura ko umuntu yakwifata yavuzemo byinshi cyane ko byagucitse se
ntacyo nambwira muri makeya oke muganga ngendo
Yego. muri makeya nagomba kumubwira ko iyo ndwara icya mbere na mbere cyose umenye uko idakira kandi ikindi nacyo ni uko ikunda kuboneka ah, umuntu ageze mu myaka bita ah, imyaka ya cumi n'ingahe muri adoresance mugabo ku myaka iyo ari yo yose ushobora kuyibona no ku bantu bakuze cyane no ku bana indwara irashobora kubafata muga cyane cyane rero iyo bageze muri iyo myaka ikindi nacyo ni uko iyo ndwara eh, iva kuko umuntu aba afise agace nasiguye kitwa hypocretine mu bwonko bwiwe kaba kadakwiye bashobora no kugapima bakoresheje gupima amazi yo mu buti bw'umugongo bakaraba ko ari nkeya ari nkeya bashabwa ko uyu muntu aba afise ingorane y'iyo ndwara iyo babona asinzira cyane ku murango ikindi nacyo ni uko navuze ko iyo ndwara nti- ntibuza gusinzira mu ijoro urasinzira ariko rero ku murango kandi wasinzira neza mu ijoro ugaca ugenda wisinzirira ko umwanya uri wo wose kugira ngo rero umuntu akwivura navuze ibijyanye n'imiti hari umuti eh, eh, bita modafinil niwo muti mu bisanzwe abantu bakunda kuvuga- twovuga ko ari wo eh, uri ku isoko kugira ngo uvure iyo ndwara ariko hampande y'uyo naho umuntu yobura uyo wese nawe umengana umuti utabona kuboneka cyane hari iyindi miti nk'uwo bita anafranil umuntu ashobora gukoresha kugira ngo afashe uwo muti agenda arisinzira akawufata mu gatondo cyangwa n'iyindi miti rero tugenda gukoresha mu kuvura izo ndwara nyine za depression zindi zisanzwe zo mu mutwe umuti witwa filoxetine nawe unashobora gufasha umuntu kugira ngo ah, ashobore eh, gusinzira neza Ah, kudasinzira ku murango hanyuma ku bijyanye n'ibyo umuntu yakwirinda rero navuze cyane cyane ikintu gikomeye cyane ibintu bijyanye no gutwara umuduga cyane ku birere birebire kuko bishobora gutuma ugira nka agisida kubera ibyo byinshi murakoze ye murakoze murakoze rwose kuba mukomeje kuduha ibisobanuro n'abakomeje kuduhamagara Ah, hari abakomeje kutwandikira ariko twabahamagara telefone zabo ntizicemo nka shumbusha na sitazi ahagana he ko tuguhamagara witabe hanyuma byiringiro Vladimir nawe urimo turimo guhamagara waduhaye telefone ka- nticemo adeperi nyirafaranga n'abandi n'abandi nuko tugeze hafi ku musozo nyine hari telefone yanyu abenshi twayahamagaye ntacyo ubwo rero nimutwandikira mujye muba muri hafi kugira ngo dusangire ibitekerezo n'ibisobanuro twe gusubiramo ibyo muganga yamaze gusobanura muganga rero ubwo ndabona turimo kugera ku musozo Ah, mu- muvuze byinshi mwadusobanuriye byinshi mutubwira ibyerekeranye no gusinzira Ah, noneho nimuduhe n'inama muri makeya icyo umuntu yakora umuntu ubana n'umuntu ufite ibibazo byo gusinzira imburagihe yamufasha ate abonye asinziriye yamukangura cyangwa yamwihorera agatotsi ke akakarangiza byagenda gute kugira ngo abashe kumufasha muri ubwo buzima
icya mbere ni agacoco umuntu a- abana n'umuntu afite ingorane zijyanye n'itiro bijyanye n'itiro nababwiye ko ziri kwinshi hariho gusinzira cyane hariho kudasinzira hariho no gusinzira kongera uvangana n'ibindi nko gusinzira ukongera kumuvuga nko gusinzira ukongera guhekenya amenyo ibyo ni ibintu cyari gusinzira ugasanga mu ijoro dura- dura- biranka ko uhema ni byiza ko umuntu ari muri izo ngorane umubyura mugabo hariho rimwe na rimwe bidakenewe kugira uwo muntu n'indwara bita nka somnambulisme donc mba uryamye hama akava hasi agasa kugendagenda rimwe na rimwe ntebe babyura ugerageza gusa kuraba ko adaca ku cyangwa se ahantu habi kuri uwo muntu rero nawe afite indwara twagiye kuvuga yitwa uh, narcolepsy icyiza kuri we ni uko uwo muntu iyo ubona atakintu na kimwe byononye ni ugusinzira kwiwe bizaboreka boreka eh, ukamuha akanya kuko eh, biranabwa cyane kuri kubavura abo bantu birebe ko buragira aka ibyo bita sieste eh, nka kabiri ku munsi mbere nka saa yine akamera nk'uwihebye akantu saa munani akihebye akantu biratuma iyo afite akanya agaca yemera aka- aka- akisinziza wenyine kugira Yego.
ngo o, ubwonko bwe ntibujya kumusinziza atabishaka Ye, murakoze cyane.
aryamye umureka Murakoze cyane rwose.
ingorane hama ukamubwira aho ageze ye dogiteri angelus nindereye murakoze cyane Ah, enjeniyeri justin twese ku buhanga bw'ibyuma na fatuma karara wakiriye amatelefoni yanyu namwe mwese abadukurikiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi mwese mwakoze kugira uruhare mu kiganiro yari eugenia mukankusi kuri mikoro mugire ubuzima buzira umuze
turashimiye mugenzi wacu eugenie mukankusi mu kiganiro